bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na jwe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ku yagezeho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane muri afurika ishyirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ejo ku munsi w'imana ryaremeranije kugara imbibe ibyo bihugu bihana na mari no gufata ibihano by'ubutunzi ku cyo bise gutevya gutunganya amatora muri mari mu itangazo ryarangije uyu mubonano ibihugu bya cdao bivuga ko byasanze ikirangaminsi cy'amatora cyatanzwe na mari kitokwemegwa ibi bihano birimo kugara imbibe z'ubutaka canke izo mu kirere na mari guhagarika ihanahana ry'amafaranga atari ayankenerwa cyane iyindi ngingo yafashwe ni ugufata amatungo ya mari ari mu banki nkuru ya cdao hamwe no mu mabanki y'ubudandaji abategetsi ba mari ntaco baravuga kuri iyo ngingo ya cdao muri afurika kandi abakora imyiyerekano muri sudani ejo ku munsi w'imana baranse ivyasabwe na oni vyo kuganira n'abasirikare bari ku butegetsi kugira igihugu kigaruke mu nzira ya demokarasi inyuma ya kudeta yo mu kwezi kw'icumi iyi ngingo y'abakora imyiyerekano ije guhagarika utwigoro tw'amakungu two kurangiza uruhagarara rwa politike muri sudani muri etiyopiya amashyirahamwe atanga imfashanyo yarahagaritse ibikorwa mu gice cyo mu ntara ya tigre ahagabwe igitero cy'indege ku ikambi y'abateshejwe ingo zabo n'intambara ibiro vya oni bijejwe imfashanyo oca vyavuze ko igitero co ku munsi wa gatanu mu gisagara ca dedebite mu buraruko bushira uburengero bwa tigre cahitanye abasivile mirongo itanu na batandatu muri nigeria abategetsi ejo ku munsi w'imana bavuze ko igitigiri c'abishwe mu ndwi iheze mu bitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho muri leta ya zamfara mu buraruko bushira uburengero caduze gishika ku bantu barenga amajana abiri ibitero by'indege z'abasirikare ba nigeria byo ku munsi wa mbere mu bwihisho bw'abitwaje ibigwanisho bari mu ishamba ry'igusami byishe abasuma barenga ijana barimwo n'abategetsi babo babiri abasuma bari ku mapikipiki barihoye mu mihana y'abanyagihugu barasa uwo bahuye wese kandi baturira n'amazu aho abategetsi bavuga ko abantu barenga ibihumbi icumi bahunze kandi gushika ubu batarasubira mu ngo zabo mu mupira w'amaguru igihugu ca kamerune caratsinze burkina faso ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwa mbere rwuguruye inkino za nyuma z'igikombe ca afurika c'ibihugu mu mupira w'amaguru ziriko zibera muri kamerune rwabaye ejo ku munsi w'imana izi nkino zuguruwe n'ibihugu biri mu mugwi a aho muri uwo mugwi nyene cap verde yasinze etiyopiya igitsindo kimwe ku busa kuri uyu wa mbere hategekanijwe inkino zo mu mugwi b aho zimbabwe itana mu mitwe na senegale nayo mari ikine na guinea iri higanwa rihuza ibihugu mirongo ibiri na bine rizomara ukwezi kose rikazorangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri kuza muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi w'imana ko ihakanye iterabwoba ryakozwe na irani ryo gufatira ibihano abanyamerika mirongo itanu na babiri barimwo abategetsi bakuru bakuru repubulika y'abayisilamiste ya irani ku munsi wa gatandatu yaratangaje ibihano harimo ibyafatiwe uwutwara ingabo za amerika mark mille ku ruhara yagirizwa ko yagize mu yicwa rya kaseme soleimani umukomanda wa irani soleimani yishwe na drone ya amerika i bagidade ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri muco irani yise igitero c'iterabwoba perezida wa irani ibrahim rahisi yariyemeje ko azokwihora donald trump kiretse uwo yahoze ari perezida wa amerika ahanywe kuri urwo rupfu rwa soleimani abandi irani yafatiye ibihano ni robert o'brien yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu hamwe na niki hari yari intumwa ya oni mu gisagara ca new york
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose wadutegura ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa mu burundi bimaze imisi vyaduze umuceri ni ibihumbi bibiri n'amajana indwi ifu ni igihumbi n'amajana atanu amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye birazimbye mu mufuka ugeze ku mirongo itanu mirongo itandatu aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu burundi iyo nkuru yiri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere mu burundi aho ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa bimaze imisi vyaduze abanyagihugu bavuga ko uko kuduzwa kw'ibiciro gufise ingaruka ziremereye imiryango yabo ero jurika neza inayirobi muri kenya niyo nkuru adufitiye byaturengeye kubera birazimvye cane abantu bato bato ntitukironke ivyo dusuma uno mukenyezi wo mu gisagara ca gitega ku murwa mukuru wa politike w'uburundi amenyesha ko hasa n'uwarengewera ibiciro vy'imfungurwa zikinjikwa buri musi mu miryango y'abarundi umuceri ibiharage ubufu n'ibindi vyaduze ku kiro kimwe amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi we n'abandi banyagihugu biganira ijwi rya amerika uko bimeze igitega byaturengeye kubera birazimvye cane abantu bato bato ntitukironke ivyo dusuma umuceri wahora ku cindwi none ugeze kuri bibiri n'atanu bitatu ubufu nibwo rwatwirukirako none nabwo nyene bugeze ku gihumbi n'ijana bwahora ku majani atandatu we muto muto wadebereza igihumbi kw'irirasiyo ugacubura abana bagaca bararura umuceri waruba abahene bamwege mukuze mufise amahera none umuntu muto muto abuze ibijumbu akabura ibiraya akabura ubugari ayo vyari vy'abantu bato bato mba tugiye kubaho gute ibiciro vy'inzoga urabona aho ugiye mwayikiyeri kuri bibiri c'umunani amasiteri bibiri n'atanu ibitoro nk'ubu natonze ndi umushoferi guhera mu gitondo sindaronka isukari nahora ngura nk'akarobu none ubunye yaduze nyene ubu ntanakayinwa barafise ingaruka mbi cane kuko nk'ubu nahora ndonka bitatu nkasuma ariko ubu sisuma nk'ubu naho mbafise bibiri ndabura ingene ndabisumisha iruhande y'ibiciro vy'imfungurwa n'ibinyobwa n'isima yadugijwe yahora igurwa aba bagabo basigura ko yigurishwa mu kinyegero nk'ikiyayuramutwe nk'isima vrema yarabuze gose kugira uronke n'imifuko ibiri canke itanu uri umuntu ndere mutoto nturonka bisaba kurinda kuja ngo hiyo kwagura amatari n'abandi kandi naho utabamenya isima isinura ko yaraduze cane uvuye kuri venikatre mire senkisa uvuye kuri venisete mire senkisa eka naho mu burengero mu ntara ya bubanza iduzwa ry'ibiciro ryabashitseko umufuko w'ibijumbu nk'urugero waduze inshuro zitatu zose bemeza ko gusumira umuryango ari ikibazo c'ingorabahizi umuceri ni ibihumbi bibiri n'amajana indwi ifu ni igihumbi n'amajana atanu ni ukubera umwimbu mukenya oya ntivyoroshe uriko urasumira umudamu amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye ntibitworohereza twebwe abanyagihugu bato bato jewe ndariko ndadandaza ndandaza ibijumbu birazimvye mu mufuko ugeze ku mirongo itanu mirongo itandatu uyu mukozi wa leta w'igitega nawe yemeza ko ikiza k'ivyunyura ari ingingo yafashwe n'umukoresha kuva mu bibiri na cumi na gatanu yo kudasubira kongera umushahara abakozi bayo bitewe n'ibihano yafatiwe n'ubumwe bwa buraya ubu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abakozi ba leta ntibarongerwa n'urufaranga rumwe mbese ubu n'abana bazava bagwara kwashi noel nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko ishirahamwe ry'abaguzi mu burundi asobanura ko iduzwa ry'ibiciro ahanini binini riva ku mva nyamukuru zibiri umwimbu muke n'ibihe birangiza umwaka bituma benshi basuma kurusha uko bahora ni igihe uca usanga ata mwimbu uriho w'ibintu vya nkenerwa abaguzi bakenera umwimbu baca bakoresha uwuheruka w'umwaka baca bagomba gusana bagomba kubizimbako nabwo bica bituma kandi n'uko abantu babirondera babaye benshi hari umuntu avuga ati je sino genda ku nweri ntariye aka kantu ntahora mfungura canke ntegenya umwaka uca usanga rero biciye bituma abantu bose basitanira kw'isoko ari benshi Faustin Ndikumana umwana nawe atwara ishirahamwe parseme riraba ivy'ubutunzi n'intwaro ibereye asanga ikena ry'amahera y'agaciro ariyo ntandaro ya vyose ubutunzi n'ibihugu bizotugora ko bwisununura ikibazo c'amafaranga y'agaciro kidatoye inyishu nta bintu vyinshi tuzokora nta ruranse ekonomi kishoboka uyu munyagihugu y'ububanza ahamagarira leta kuronsa ifumbire abarimye kugira ngo umwimbu wiyongere twe nk'ico twosaba leta yohimiriza abenegihugu bakiga gufumbira leta nayo ikaduha ifumbire abantu barya basuma ni benshi kandi abakora nabo ni bake kaduha nko- nk'ifumbire ku buntu kugira ngo abarimyi barime perezida ivariste ndayishimiye yamenye ico kibazo kera mu ijambo yashikirije abarundi n'aba mu gihugu ciwe kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri yavuze ko uburimyi n'ubworozi bigiye gutezwa imbere kurusha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turazi ibikenewe ni cane cane imbuto zirobanuye n'ifumbire dukoranye n'ikigo izabu tugiye kwiga ingene tugwiza imbuto mbere tugwize n'ifumbire tugiye gukomeza ubworozi cane cane mu kuzana ibitungwa bifise amaraso mashasha no kubigwiza kugira ngo tugwanye amacugane atuma umwimbu wo mu bworozi uba muke mu kurindira umwimbu uhagije nkuru nziza twarabuko ahamagarira leta kuzana ibicuruzwa bivuye hanze kugira ngo isahize isoko yo hagati mu gihugu ikintu cya mbere dusaba kandi tubibaza yuko gishoboka ni uko nk'uko hari abasitanteri bamwe bamwe bagiye barabikora muri iyi minsi yeze umwaka bohaguruka bose abajejwe intwaro n'abajejwe ivy'urudandazwa mu gihugu bakaraba bagacungera ibiciro kugira ngo abaguzi ntibafatirwe mu mukaniro n'abadandaza iyo leta iriko irabikurikiranira hafi barashobora gutanga intumbero kuko biramaze no kuba iyo babonye yuko vyazimvye rwose kandi bikaba ku isoko bikenye hari ingingo zishobora gufatwa zikorohereza ababizana ku buryo babikura hanze biza ku isoko bigaheza bikaba vyinshi ibiciro bikagabanuka kugeza ubu leta imaze guhagarika gusa iduzwa ry'isima ihingurwa na kompanyi buseko iri ku butaka bw'uburundi ubushikiranganji bw'ubudandaji bwahagaritse iyo ngingo buvuga ko buseko itoduza ibiciro ko yishakiye kandi ifise uturusho ihabwa na leta ku makori n'amatagisi iyo ngingo yanejeje umukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko eroje uri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri uganda butangaza ko barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu bamaze kwandura virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron ignatius bahizi kampala muri uganda atubwira ibindi kuri no nkuru kuri ubu ubwoko bw'icyorezo cya covid 19 buzwi nka omicron burimo gukwirakwira mu bantu ku muvuduko wa makumyabiri na rimwe ku ijana ku munsi mu cyumweru kimwe gishize bingana n'abantu igihumbi na magana atatu bandura buri munsi nk'uko minisitiri ushinzwe amagara y'abantu dr jen acheng yabitangaje ubwo yavugiraga mu nama n'abanyamakuru aherekejwe n'intumwa y'umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose mu gihugu minisitiri yavuze ko igihugu kitakiri mu bihe byo gukumira icyo cyorezo nk'uko byari bimeze mbere aho abanduraga ku munsi bari bari hasi ya gatanu ku ijana ubu akaba ari igihe cy'inkubiri ya gatatu aho ubwandu bwagiye buzamuka bidasubira inyuma kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kugeza n'ubu bitewe n'uko limited adherence to standard operating procedures in most of the places, crowding in social places.
kubera ubutubahiriza amabwiriza yo kwirinda guhura kw'abantu benshi cyane cyane mu bihe bishize byo kwizihiza noheli n'umwaka musha n'imyumvire itariyo y'uko abakingiwe badakwiye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'abanduye kuba batakishyira ahantu hiherereye kugira ngo batanduza abandi ibi birimo kutwereka ko tudakomeje kuzirikana amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo dushobora gusubira mu bihe bikomeye nk'ibyo twanyuzemo mu gihe gishize and to suffer all the disruptions from returning to our normal lives.
uyu muvuduko w'icyorezo umeze nk'umuriro wo mu iki mu byatsi byumye uje mu gihe umukuru w'igihugu yari aherutse gutangaza mu ijambo rye risoza umwaka ko igihugu cyiteguye kongera gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo n'amashuri yose dore ko ay'ibanze n'ayisumbuyeho yari amaze hafi imyaka ibiri afunze kuva aho icyo cyorezo cyagereye muri uganda We now intend to fully reopen the economy as well as education.
Ati ubu duteganya gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo ibikorwa by'uburezi hamwe n'ibisata by'imyidagaduro igisata kireba uko abantu bagenda kigiye gusubukura ibikorwa byacu ijana ku ijana ariko abagenzi bose hamwe n'abakora muri icyo gisata bose bagomba kuba barakingiwe kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda arimo kwambara udupfukamunwa amashuri y'ibanze aya pirimeri n'aya sekonderi azafungura tariki icumi z'uku kwezi kwa mbere ububari imyanya yo kwidagaduriramo n'ibindi nk'ibyo bizafungura nyuma y'ibyumweru bibiri amashuri amaze gufungura kimwe no gukuraho umukwabu That's when we, we ended the curfew.
nyamara ariko nubwo cyari cyaratumye ibi bikorwa birimo n'amashuri bifunga cyiyongereye kuruta uko byari bimeze mbere guhera ku wa mbere tariki icumi amashuri azatangira gufungura nk'uko byateguwe ariko amabwiriza yo kwirinda agakurikizwa kimwe no gukomeza gukingira abatarakingirwa amwe mu mabwiriza mashya yatangajwe n'umukuru w'igihugu ni uko ubu ari ngombwa kugira ngo buri muntu wese akingirwe kandi ko uzaba adafite ikarita yerekana ko yakingiwe atazemererwa kugera mu myanya imwe n'imwe irimo nko mu modoka zitwara abagenzi kandi ko n'abanyeshuri bose bagejeje imyaka cumi n'umunani bakingirwa ubu minisiteri akaba igiye kuja mu mashuri yose gukingira abagejeje iyo myaka iri zamuka ry'imibare y'abakomeje kwandura iki cyorezo ariko ntabwo riri muri uganda honyine ukurikije umuryango wita ku magara y'abantu ku isi ku isi hose umuvuduko w'abandura wiyongereye cyane ndetse n'uw'abantu icyorezo kirimo guhitana ku munsi uhagarariye umuryango muri uganda dr yonas degen yavuze ko ingaruka zikomeye zigiye kugaragarira ku mugabane wa afurika ati ni ubwa mbere bibaye kubona abantu basaga miliyoni bandura mu gihe cy'icyumweru kimwe cyonyine ku isi hose ku isi hose umubare w'abamaze kwandura kuva aho icyorezo cyatangiriye urimo gukabakaba imiliyoni amagana atatu kandi mu masaha makumyabiri n'ane ashize abantu basaga ibihumbi umunani bamaze guhitanwa n'icyorezo ibi binarushaho kuba bibi cyane ku mugabane wa afurika kuko abantu bamaze gukingirwa baracyari bakeya cyane ku bijyanye no gukingirwa iki cyorezo minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri uganda ivuga ko abantu basaga gato imiliyoni cumi n'ibiri aribo bamaze gufata urukingo rwa mbere ku bantu imiliyoni makumyabiri n'ibiri bagambiriwe gukingirwa mu cyiciro cya mbere kandi ku bamaze gukingirwa abasaga gato imiliyoni enye n'ibihumbi amagana atandatu nibo bamaze gufata inkingo zose hari n'abatangiye gufata urukingo rw'inyongera barimo n'umukuru w'igihugu wafashe urukingo rwa gatatu muri kino cyumweru Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda Ignatius Bahizi urakoze tukivuga ivya virusi ya corona mu Rwanda abakora ubucuruzi bw'amazu araramwa abantu amahoteli n'amazu afungurirwamwo bavuga ko uburyo leta yahagurukiye guhana abatubahiriza amabwiriza ya covid ya cumi n'icenda bishobora kuzobatera igihombo ikigo c'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko eh, kimaze guca amande amahoteli utubare n'inzu z'uburiro zitandukanye mu misi iheze mu rwego rwo guhana abatitwararika amabwirizwa ya kwirinda covid ya cumi n'icenda asumta kabuyi i kigali mu rwanda atubwira ibindi iki kigo kivuga ko cyihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda covid cumi n'icyenda mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye ijwi rya amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa ni bwana emmanuel nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri rdb ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye nyine muri ibihe bya kovide ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa amahoteli cumi n'umunani cumi n'atanu abari barafungiwe bongeye gufungura sherando buriya yahanwe umwaka ushize yahanwe igihe cy'icyumweru n'amande ariko irafungurirwa irakomeza ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Carlos Club Hotel hakaba iyitwa Amaris Hotel hakaba na Canal Olympian hari ahantu bajya berekanira amasinema ku irebero so ibyo bitatu nibyo ubu biri gusavinga ukwezi ko gufungwa ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo ahubwo nubwo twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya kovide si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa kigali bifunzwe kuko ibyinshi mu byagarutswe ku rutonde rwa rdb byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye umukozi muri rdb uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira ikindi cya kabiri nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafi batayubahiriza ugasanga resitora zigomba gufunga saa saa mbiri cyangwa se saa tatu wahagera saa yine ugasanga baracyafunguye hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakunda amabwiriza bisaba cyangwa se bakinjiza abakiriya niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha makumyabiri n'ane kovide cyangwa se mirongo irindwi n'abiri ugasanga hajemo n'abakiriya urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda kovide cumi n'icyenda bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo kuko mu rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga igihumbi kandi menshi akora neza gusa abakora muri uru rwego bo batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'abiki- n'akibirimo byateye urujijo uyu ni bwana nsengiyumva barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu rwanda gufata abantu bahanwe bikagaragara ko banikosoye hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya bifite ingaruka itari nziza hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufi- bagufitiye nk'i- nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi burya i- a- a- aho umwihariko wacu wera ni uko ibyo dukora ntabwo bi- byungura twe tubikora gusa ahubwo akenshi usanga byungura na- n'izindi segiteri nk'abahinzi basapurayinga ibyo kurya ingaruka zo ziraremereye ariko nanone tukavuga tuti uburyo byakozwe ntabwo aribwo bwa buryo byagombye gukorwamo niba hari aba- abatubahirije amabwiriza abo bagombye nibo bagombye ku- kuga- kugaragazwa yuko batubahirije ariko ntibiba kuvanga aba- abahanwe abarangije ibihano se so bi- bitera bi- bitera urujijo ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mabwiriza mashya hari arebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha makumyabiri n'ane avuye kuri mirongo irindwi n'abiri ni ibintu byashimishije abatari bake cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu Iki- ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu ihoteli urumva niba twishyuraga iminsi itatu tuzishyura umunsi umwe ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro atatu ikindi cya kabiri nk'umuntu ugenda cyane hari igihe ugenda eh, ufite umwanya muto ku- ukamara nk'icyumweru uzi ko ufite icyumweru kimwe ufite icyumweru kimwe warangiza uka- iminsi itatu ukayimara mu ihoteli urumva ni ukuvuga ngo uzajya umaramo umunsi umwe cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma usanga umuryango hakaba n'ibijyanye n'umwanya twamaraga mu ihoteli ni ukuvuga ngo uwo mwanya iminsi itatu noneho umuntu akaba ya- yamara umunsi umwe mu ihoteli cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma indi minsi ibiri isigaye cyangwa andi masaha mirongo ine n'umunani ugasanga umuryango kuko biriya byari ikibazo kubera yuko hari igihe uba ufite akakonje gatoya ukaza uje kureba umuryango kiriya ni icyemezo cyiza ah, leta yafashe kubera yuko abantu benshi babihomberagamo muri ibi byemezo hanagaragaye n'irindi bwiriza rishya risaba ko abagenzi bagenda kuri moto n'amagare hamwe n'ababatwara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha bagomba kuba barikingije covid cumi n'icyenda ndetse uzabirengaho akazajya ahanwa imodoka rusange zasabwe gutwara gusa abagenzi bikingije covid cumi n'icyenda ndetse abazabirengaho bakazajya bafatirwa ibihano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
hagezeho mu gisata ca siporo naho duhereye mu burundi aho imigwi ya dinamo mu bagabo na young sister mu bigeme ariyo yari itahukanye ibikombe mu nkino za nyuma zari zatunganijwe kugira ngo hamenyekane imigwi yifashe neza muri kino gihe muri urwo rukino i bujumbura ibindi na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda
mu nkino za nyuma muri iryo higanwa rya basketball umugwi wa young sisters werekanye ko witeguye bihagije kuko imbere y'uko urwo rukino ruba ntawari azi ko uhabutahukana intsinzi imbere ya gladiators young sisters yitwaye neza ntiyacika inguvu iza gutahukana intsinzi ku musegonda wa nyuma josue ndimugakiza amenyereza abo bigeme akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko kwitanga batiziganya kuva urukino rugitangura gushika rurangire aribyo byabashikanye ku ntsinzi intsinzi uno munsi ndayakiranye umunezero urabona ko n'ama emosiyo ahari Eh, abakobwa barakoze cyane twara twiyanze mu masitatu twagize sitani twarambwiye ko twarapereze gukosora amakosa twarakora amarotation defensive namwe ko defense yacu ari sude naho byagiye biratugora rimwe na rimwe ugasanga hari ututagenda neza ariko urumva ubona travaye kuri seti finale pasikazi minani wewe amenyereza gladiators n'agahinda kenshi kubona batakaje urukino rwa nyuma ni miliyoni zitatu bari kuronka yamenyesheje ko atamahirwe bagize muri urwo rukino mbona nateguye abakinnyi barabikoze hari umunsi wo gutsindwa nyine babaho nta ngorane nyine mbaye akarere gatoya gusa ko umukinnyi ategera umukinnyi wiwe sino abakinnyi baje bari forume sino bashavurira niho ari umunsi wabo gusa inyuma y'urwo rukino rw'abigeme habaye urukino rw'abahungu rwahuje dinamo na jimkana umugwi wa dinamo niwo watahukanye intsinzi ku manota mirongo irindwi n'icenda kuri mirongo itandatu n'umunani olivier ndayiragije amenyereza uwo mugwi amenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyimenyerezo ikomeye bakoze abakinnyi nabo bagashyira mu ngiro ibyo yabigishije cyane cyane twagerageje kugira antrenema kuko nizo zifasha iyi turno kugira iyo tuyitware twagerageje kugira gufashanya muri defanse twagerageza kuraba amascenario menshi kuko ama ekipe nta kina kumwe hano tukagerageza kuadapta defanse yacu afunsiyo y'izo ekipe turiko turahura rero urabona nka zimwe zimwe urabona ziragira zone izindi ziragira ziragira turotera twaragerageza kugira amasisiteme kugira amazone yabo turageze kuyinjiramo cyangwa kurondera amatiyo ama muri defanse yacu twagerageza kuba agresifu nivo ya porte de la balle kugira nawe umupira ntawudugane ari areze kugira natwe turonke perite de balle cyangwa amatiyo atari prepare kugira tuce tugira mu kontra atake niyo byo byatumye dutsindiye twabamenyesha ko uwo mugwi wa dinamo waciye utahukana agashimwe k'imiliyoni zitandatu z'amafaranga y'amarundi mu mupira w'amaguru naho inkino zo gusubiriza mu ihiganwa ry'uburundi bwose kuri uno w'imana niho zasozerwa ku munsi wa mbere top junior yatsinze flambo du centre igitsindwa kimwe ku busa message ngozi itsinda rukinzo ibitsindo bibiri ku busa vitaro yirahira musongati mu kuyitsinda ku bitsindo bibiri kuri kimwe amarse niyo ngabo umumenyereza mushasha wa musongati akaba atashoboye guhaho umugwi w'intsinzi ku munsi wa gatandatu naho olympic star yatsinze kanza united igisindo kimwe ku busa burundi sport dynamic itsinda flambo du centre ibitsindo bibiri ku busa nayo buja city itsinda bumamuru igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi wa bumamuru warangije igice cya mbere cy'ihiganwa uri mu kibanza cya mbere ukaba watanguye nabi utsindwa mu rukino rwa mbere mu nkino zo gusubiriza desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
desire hatungimana mu rwanda naho shampiyona y'umupira w'amaguru igiye kongera gutangura nyuma y'iminsi icumi yari imaze yarahagaritswe jean claude munyandinda nibyo yaje kutubwira
mu mupira w'amaguru shampiyona yari yarahagaritswe igiye kongera gusubukurwa mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri ifite siporo mu nshingano zayo mu rwanda yasohoye itangazo rikubiyemo amabwiriza mashya akomorera amarushanwa yari amaze iminsi icumi yarasubitswe mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwira rya virusi ya korona muri aya mabwiriza mashya harimo kudohora kuri bimwe byari byarabaye imbogamizi ku makipe amwe n'amwe yavugaga ko ibyo bayasabaga byari birenze ubushobozi bwayo nka rayon siporo twandikiye federasiyo tubabwira ko uh, tutabasha uh, gutunga ikipe tuyicumbikiye muri kampu kubera ko bihenze turibaza ahubwo ubushobozi bwatura kugira ngo tubashe kubyubahiriza nkabona ni ibintu bigoye cyane muri make biragoye cyane ayo mabwiriza kugira ngo ashyirwe mu bikorwa dufate urugero nko kuri shampiyona y'umwaka ushize amakipe yatangiye shampiyona yazi neza ko agiye kuba muri kampu kandi shampiyona yari igihe gitoya yari amezi abiri atatu amezi atatu rero twateganyije bije yabyo kuko yatangiye tubizi uko bizagenda niyo mpamvu twanayirangije neza noneho hano tugeze kuri jurune ya cumi wahise waza andi mabwiriza kandi asaba ko bije yiyongera kandi yiyongera nka 50 porosa ya bije yari isanzwe ihari shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere niramuka isubukuwe izaba igeze ku munsi wayo wa cumi na kabiri kugeza ubu ikipe ya kiyovu siporo n'iri ku mwanya wa mbere n'amanota makumyabiri n'ane naho ikipe ya cumi na gatandatu nayo ya nyuma ni gorira fc ifite amanota arindwi tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye ukwezi kumwe ngo mu rwanda hatangira rya siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda iri siganwa rigiye kuba mu gihe hakomeje kuvugwa uruhuri rw'ibibazo muri uyu mukino ibyo bibazo ni ukutitabwaho uko bikwiye ko abakinnyi b'ikipe y'igihugu ibikoresho biciriritse ubushobozi buke bw'abatoza gutakaza bamwe mu baterankunga n'ibindi hari bamwe mu bakurikirana hafi umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda bavuga ko nyuma yo kugenda kwa aimable bayingana wari perezida w'ishyirahamwe ferwasi na komite yarayoboye uyu mukino wakomeje gusubira inyuma abavuga ibi ngibi bemeza ko uyu mugabo yari amaze kugeza siporo y'amagare ahantu hashimishije ndetse bagashimangira ko ngo yagiye atagomba umuyobozi wa ferwasi muri iki gihe abdara murenzi aragira icyo avuga ku bashidikanya ku bushobozi bwe bwo gusobanukirwa no guteza imbere siporo y'amagare anasobanure impamvu abona uyu mukino wasubiye inyuma mu rwanda numva uh, uh... ibintu kuyobora federasiyo ushobora kuba utarakinnye igare cyane ariko waragize umwanya wo gukurikira waragize umwanya wo kubikunda no kubisobanukirwa igisigaye ni ukuzanamo imiyoborere ituma ibiri tekinike bikorwa neza ikintu cya mbere ni ukubaka ekipe ishoboye icyo abantu bavuga wenda bati umukino w'igare wasubiye inyuma umuntu ashobora kubihuza n'ibihe n'ubundi turimo nta bintu bigenda neza ubu muri iyi minsi ugiye muri segiteri zose turu di rwanda y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri izatangira ku itariki ya makumyabiri irangire ku ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gutaha kwa kabiri yari claude munyandinda i kigali
akanuga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagizwe hara bose ngo bitegurwe byongere bashikire muri bo harimwo Dieudonne Cubahiro yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha